iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda nshuti mwese abaduteze amatwi ndabaramukije mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanjye eugenia mukankusi ikaze mu biganiro byacu
yitwa yuhi wa gatandatu ni bushayija emmanuel akaba mwene bushayija teonesi wa yuhi musinga uwo ni bwana boniface benziye wari umujyanama mukuru w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa arasobanura ko nyuma y'itanga ry'umwami kigeli himitswe undi mwami yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija iyi nkuru y'iyimikwa ry'umwami mushya mu rwanda nyuma y'uko umugogo w'umwami kigeli wa gatanu ugeze mu rwanda turaza kuyibandaho mu kanya gato ahandi ku isi uburusiya burahakana ibyo abashinzwe iperereza b'amerika bavuga ko bwivanze mu matora ya perezida kugira ngo donald trump abashe gutorerwa manda y'imyaka ine yo kuyobora leta zunze ubumwe za amerika ubwato bw'abasirikare b'amerika bazobereye kurwanira mu mazi bwarashe amato y'abanya irani ku cyumweru hafi y'ikigobe cya perse nk'uko bitangazwa n'abategetsi bashinzwe ingabo za amerika ayo makuru turaza kuyagarukaho ku buryo burambuye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi inaha muri amerika uburusiya burahakana ibyo abashinzwe umutekano bashinzwe iperereza b'amerika bavuga ko bivanze mu matora ya perezida kugira ngo donald trump abashe gutorerwa manda y'imyaka ine yo kuyobora leta zunze ubumwe za amerika umuvugizi w'uburusiya dimitri pesco kuri uyu wa mbere yavuze ko ibivugwa nta shingiro bifite ku buryo ku buryo byaba bifite akamaro ku mahanga byaba bifite rero ngo umwanya mu bijyanye n'akazi cyane cyane ku bashinzwe iperereza serivisi z'umutekano ku isi n'ubwa mbere ubwo buyobozi bwo mu burusiya bugira icyo butangaza kuva ku wa gatanu ubwo abashinzwe umutekano b'amerika bavuze bashimangira ko perezida w'uburusiya vladimir Putin w'ubwe yatanze amabwiriza yo gutesha agaciro umukandida w'ishyaka ry'abademokarate muri leta zunze ubumwe za amerika ubwato bw'abasirikare b'amerika bazobereye mu kurwanira mu mazi bwarashe bwarashe gatatu buburira irani ku cyumweru hafi y'ikigobe cya perse nk'uko bitangazwa n'abategetsi bashinzwe ingabo b'amerika ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters byatangaje ko amato ya irani yari afite umuvuduko munini ubwo ubwato bw'abasirikare b'amerika barasaga mu cyerekezo cyabwo ibyo byabereye hagati y'ikigobe cya omani n'ikigobe cya perse abategetsi muri leta zunze ubumwe za amerika bavuga ko bavuganye n'ibiro ntaramakuru reuters batifuza ko amazina yabo atangazwa bavuze ko amato ya irani atubahirije ibyo yasabwaga hakoreshejwe radiyo ubwo yarimo kugendana umuvuduko muremure akabwirwa ko agomba kugabanya umuvuduko radiyo ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda amakuru havugwa hirya no hino ku isi umunyamerika uyoboye ingabo z'amahanga muri afghanistan yakoze uruzinduko rudasanzwe hajya mu ntara y'amajyaruguru ya waziristan ku mupaka w'igihugu gituranyi cya pakistan kugeza vuba aha iyo ntara yagiye yamaganirwaho ko ari indiri y'ibitero by'iterabwoba ku isi igisirikare cya pakistan kuri uyu wa mbere cyavuze ko abayobozi b'ingabo bari mu karere bahaye amakuru generali john Nicholson umuyobozi w'urugaga rwa otani ku bikorwa byo kurwanya iterabwoba n'ibyo abaturage barimo kugeraho nyuma y'ubushyamirane bwabaye muri ako karere kegereye umupaka wa afghanistan generale john Nicholson yashimye ibyo ingabo za pakistan zagezeho nk'uko bigaragazwa mu itangazo ryashyizwe ahagaragara muri nigeria urubanza rw'umuyobozi w'intara yitandukanije ya biafra nandi kanu ruzasubukurwa ejo kuwa kabiri cyakora umucamanza yategetse ko ruzakomeza mu ibanga ibyo ibyo babishyiriyeho ibyo bintu ntibivugwaho rumwe iyi ntambara rero yo kwitandukanya kwa biafra kuri nigeria yatangiye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi irangira ku ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi nandi kanu yatawe muri yombi n'abapolisi i lagos mu kwezi kwa cumi k'umwaka wa bibiri na cumi na gatanu ntawatekerezaga ariko ko iki kibazo cyashoboraga gukururana kugeza magingo aya kanu yemerewe kuburana ari hanze atanze ingwate yongeye gutabwa muri yombi kuva icyo gihe yagumye mu maboko y'abashinzwe umutekano nubwo urukiko rwari rwategetse ko arekurwa ibirego by'umuyobozi w'intara yitandukanije ya biafra birimo guhungabanya umutekano w'igihugu imyigaragambyo mu majyepfo ashyira uburasirazuba bwa nigeria ku bijyanye n'ifungwa rye yahitanye abantu babarirwa muri mirongo nk'uko bitangazwa n'imiryango irengera uburenganzira bwa muntu ikorera mu karere leta ya nigeria yo ikavuga ko abatangabuhamya muri urwo rubanza bagomba kurindirwa umutekano kugira ngo batazagira ubahohotera cyangwa se ubatera ubwoba iyi ni gahunda ya radiyo ijwi ry'amerika tubagezaho buri munsi kuri radiyo inshuti ya bose fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu no kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu kigali mu rwanda naho mu burundi mutwumvira kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri mushobora kandi no kutugeraho mukoresha aderesi yacu ya email radiyo yacu arobaze gmail akadomo komu turi no kuri facebook ijambo ni radiyo yacu site yacu ya interinete wawawa akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu tugaruke kuri ya makuru y'umwami w'u rwanda inama nyarwanda y'abiru b'ubwami bw'u rwanda imaze kwimika umwami mushya yuhi wa gatandatu emmanuel bushayija mugenzi wacu thomas kamirindi amaze kuvugana na bwana boniface benzinge wari usanzwe ari umujyanama mukuru w'umwami kigeri wa gatanu watanze ku itariki ya cumi na gatandatu y'ukwezi kwa cumi uyu mwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu yitwa yuhi wa gatandatu yuhi wa gatandatu ubundi amazina ye y'ivuko ni bushayija emmanuel eh, akaba mwene bushayija teonesti wa yuhi musinga ni ukuvuga bushayija wavaga indi imwe n'umwami kigero wa gatanu eh, niwe wabyaye uwo muhungu emmanuel mwamwimikiye hehe Eh, aho ntabwo turagomba kubivuga mu kubera sekiritirizana Yego.
inama y'abiru yemeje yuko ari we ugomba mu magambo make abiru bamwimitse ni bangahe ibyo ntitugomba kubivuga kuko iby'abiru ni isafuriya ngira ngo ibyo uzi ko kuva mu mihango ya kera iyo ni serivisi sekire y'abami ni ukuvuga ibanga ry'abami eh, n'abiru bushayije manuel afite Ore.
imyaka ingahe y'amavuko yavutse muri magana i- cumi n'icyenda mirongo itandatu igihumbi kimwe magana urwenda mirongo itandatu Nibyo.
ubu afite imyaka mirongo itanu n'itandatu yego none boniface benzinge uzakomeza ube shansoriye w'umwami mu- w'imitwe imyenda bizahinduka kuko nanjye ndashaje nshobora no kuruhuka ibintu bizahabwa abandi batoya uko mfite imyaka mirongo inani n'ibiri Eh, urumva rero ko atari imyaka yoroheje kugira ngo umuntu akomeze akore bwana benzinge boniface ndabashimiye Eh, namwe mugire umunsi mwiza ni byiza mutumenyeshereze abanyarwanda ko wemye undi mwami Sa- kandi nawe akazaba umwami constitutionnel ntabwo ari umwami traditionnel nawe muzamuduha kugira ngo abe yagira icyo abwira abanyarwanda ubwe ku giti cye ababwira ijambo igihe kigeze inyuma tumara igihe nikigera turangije za seremoni za ngombwa gusa ni uko hari ukubabwira kugira ngo mutabona ko ah, abanyarwanda basigaye nta mwami bwana benzige boniface ndabashimiye cyane rwose urakoze thomas nawe ndagushimiye kuba waduteguriye iyi nkuru hagati aho mu rwanda mu bundi bwiru bukomeye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere leta y'u rwanda yagejeje umugogo w'umwami kigeri wa gatanu ndahindurwa mu rwanda ni nyuma y'iminsi ine gusa umucamanza yanzuye avuga ko agomba ko- koherezwa gutabarizwa imwima i nyanza aho yimikiwe inkuru ya mugenzi wacu eric bagira ubusa kugeza umugogo w'umwami kigero gatanu ndahindurwa mu rwanda ni umuhango wabaye mu bwiru bukomeye ku isaa munani za hano mu rwanda nibwo bamwe mu bahindiro bakiriye ku kibuga mpuzamahanga cy'indege umugogo w'umwami amakuru twamenye nuko na bamwe mu bagize umuryango batari bazi ko umugogo ugezwa mu rwanda ari nawo hashimangirirwa ububwiru bukomeye ubutegetsi bw'u rwanda nibwo bwafashije umuryango w'umwami kuzana umugogo nk'uko byemejwe na bwana medali rutijanwa nyuma y'inama yamaze igihe gito kuri komite ishinzwe ibyo gutabariza umwami uyu mwami yaramubereye ise wabo mu muryango mugari nko kumuzana se ugira ngo nitwe twatanze amafaranga yo kumuzana Hmm? kugira ngo biroroshye gufata indege eh, n- n'umugogo w'umwami ntabwo byoroshye icyo ni ni urugero rumwe urumva leta rero ya- yarabyiyemeje irabikora itari- itera inkunga ntiharerana umuryango kuko mu by'ukuri leta yitabaje umuryango ariko umwami ni uw'abanyarwanda bose umuryango ukimara kwakira umugogo w'umwami imodoka itwara abitabye imana yawukomezanyije mu bitaro byitiriwe umwami fayisali hano mu mujyi wa kigali aha ni naho abagize umuryango basezeye ku mugogo nk'uko twabitangarijwe na bamwe mu bagize umuryango icyakora bwana rutijanwa we yagomeje kubigira ubwiru si ngombwa ndabona itangazamakuru kumenya ko umwami yageze mu rwanda kuko ni umwami w'u rwanda ntabwo ari umwami wa- wa king faisal cyangwa ahandi ni- nibyo birahagije kugira ngo umunyarwanda n'utari umunyarwanda ariko umuturarwanda abimenye ko yageze mu rwanda kandi bidushimishije kuko ntabwo byari byoroshye kugera kuri iyo myanzuro y'uko ah, habaho ubushobozi bwo kumutabaza mu rwanda byadushimishije ku- kumwakira none nyuma yo kwakira umugogo w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa harakurikiraho iki bwana rutijanwa twemeje ko ikiriyo gitangira ejo kikazakorwa muri iki cyumweru noneho kikazabera i nyanza i nyanza niho kizabera nyuma y'icyo kiriyo hazaba itabazwa ry'umugogo w'umwami i nyanza imwima itariki ntabwo twayigennye kubera ko hari ababyeyi dutegereje ababyeyi bakomeye bafitanye n'umwami isano yo hafi turabategereje eh, igihe bazazira nicyo kizaduha igihe cyo ku- gutabaza umugogo w'umwami ukurikije ibisobanuro bitangwa n'abagize umuryango birasa naho aribo bashobora kuzubahiriza kuruta imwe mu migenzo yakorwaga umwami yatanze nyamara umwami si uw'umuryango gusa n'ahandi hose no mu miryango isanzwe abaza munsi ntibangana n'aba- n'abajya guherekeza umunsi wa nyuma baba ari benshi kurushaho kandi turizera ko bazaba ari benshi ntibazahagurutsa igihugu cyose ngo gihaguruke kuko igihugu kirakora n'ubu barabibonye ko basigaye bakora amanywa nijoro n'icyumweru ntikikibaho kubwo rero umunyarwanda usanzwe afite iduka rye ryo gucuruza azohereza umugore cyangwa umwana we akomeze acuruze kuko ntashobora guhagarika bizinesi ye mu muco nyarwanda hari imihango yakorwaga umwami yatanze izakorwa bizagenda bite ubundi umu- umwami eh, ni umunyarwanda ariko ni n'umukristo hazubahirizwa imihango ya gikristo kandi ni gatolika azubahwa nk'umwami w'u rwanda aherekezwe nk'umwami w'u rwanda nk'uwabaye umwami w'u rwanda kandi wari usanzwe ari umwami w'u rwanda ko ntigeze abivaho eh, yabivanyweho n'ababirigi ariko kubwe mu mutima we no mu mibereho ye yabonaga akiri umwami w'u rwanda muri rusange ukuzana umugogo w'umwami kigeli wa gatanu ndahindurwa mu rwanda kubaza amakuru byerekeye haba muri rubanda rusanzwe n'abandi byabaga ari ukubaha amakuru mashya uyu wabwiye ijwi rya amerika ko yabimenyeye ku mbuga nkoranyambaga ntiyemeranya n'ubwiru bwabayeho niba ari ubwiru umuryango wifuje cyangwa se niba ariko mu by'ukuri byari bikwiye kugenda ariko nibwira ko ubundi byagakwiye kuba ari ibintu abanyarwanda bamenyeshwa ndetse n'uburyo bwo kumuherekeza kuko yabaye umwami w'abanyarwanda ntabwo mu by'ukuri abanyarwanda baba bakwiye guhezwa mu mu mihango yose ijyanye no kumuherekeza
none kuba abanyarwanda batabizi bivuze iki
kuba yenda ya- y- umugogo waje ntarirarenga ariko nibwira ko ibi- ibikurikiye bakwiye kubimenyeshwa Kibi- cyane cyane ibijyanye no kumuherekeza eh, kuko bakwiye kumuherekeza mu cyubahiro cye amateka agaragaza ko uyu mwami yabaga yatanze mu rwanda hari imihango ikomeye yagombaga gukorwa igihugu cyose cyagombaga kujya mu cyunamo bigaragara ko cyacitse umugongo icyo gihe ntabashoboraga gukora ubukwe abagabo n'abagore bakogosha imisatsi yose bakamaraho n'ibindi umugogo w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa bawuzanye mu rwanda nyuma y'iminsi ine gusa urukiko muri amerika rutegetse ko agomba gutabarizwa imwimi nyanza yimikiwe eh bagira ubusa ijwi ry'amerika i kigali Eric ndagushimiye kuri iyi nkuru turacyayivugaho kandi hano muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye Edi Rwema wakurikiranye urubanza mbere y'uko umugogo w'umwami wo- woherezwa mu Rwanda gutabarizwayo Ah, uyu wimitswe rero nagira ngo Edi Rwema utubwire ko wari mu ruba- mu- mu rukiko wabonye ko hari impande ebyiri watubwiye ko hari impande ebyiri zitumvikanaga mu muryango w'umwami none himitswe uyu Emmanuel bushayija yaba yari mu rukiko icyo gihe yego uh, emmanuel bushayija nk'uko wabivuze mu itangazo uh, n- umwami yari amubereye se wabo akaba atuye mu gihugu cy'ubwongereza ndetse yari umutangabuhamya w'uruhande rwifuzaga ko umugogo w'umwami utajyanwa mu rwanda icyo gihe mu rukiko yagaragaje ko ubwe yivuganiye n'umwami umwami akiriho ngo umwami akamubwira ko atifuza ah, kuzatabarizwa mu gihugu cy'u rwanda Ah, ibi rero icyo bivuze ni uko uru ni uruhande rwimitse umwami umwami utarifuzaga ko ah, uwo asimbuye yoherezwa mu rwanda jeni Mm, ndabyumva ubwo hari impande nyine haracyari impande ebyiri kandi birasa nkaho bigaragara ko hakirimo kutumvikana hagati y'umuryango w'umwami ubwo byaba bivuga iki byaba se bivuga ko haba hari- tugi- hagiye kuboneka nk'abami babiri iki nicyo kibazo gikomeye cyane kandi ikigaragara ni uko impaka zabereye mu rukiko ah, muri leta ya Virginia hano muri leta zunze ubumwe za Amerika izo mpaka zisa nkaho zigiye gukomeza mu miryango ah, kuba ah, Emmanuel Bushayija wari ku ruhande rw'abifuzaga ko umwami Kigeli ah, wa gatanu ndahindurwa atabarizwa mu mahanga ah, rwahi- rwamuhisemo nk'umwami Ah, kandi hari n'urundi ruhande bisa nk'aho ah, rutavugaga rumwe n'urwo ruhande Ah, ndibaza ko dushobora kwitega ko n'urundi ruhande cyane cyane abangaba bajyanye umwami mu rwanda nabo wenda ejo cyangwa se igihe ari cyo cyose dushobora kubona itangazo rivuga ko nabo hari umwami bimutse Ah, ni ibintu bigoye cyane ni impaka zabaye mu rukiko byagaragaraga ko ah, nubwo ari abavandimwe ah, iyo habaga akaruhuko wabonaga ko batarebana neza rero bishoboke ko dushobora kumva hari undi mwami wundi ah, nawe wimitwa reka dukomeze dukurikirire aya makuru hafi ubwo icyo tuzamenya tuzagitangariza abakunzi b'ijwi ry'amerika murakoze
mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda banki nkuru y'igihugu bener yasabye amabanki n'ibigo by'imari bibitse amafaranga kuri konti zasizwe na bene wazo na bene zo ko amafaranga amaze imyaka itanu adakorwaho na ba nyirayo yakoherezwa muri banki nkuru y'igihugu ni inkuru mugezweho na mugenzi wacu asumuta kaboyi uri i kigali mu rwanda mu kiganiro umuyobozi w'ishami rishinzwe imikorere y'amabanki muri banki nkuru y'igihugu madamu kagore francoise yahaye radiyo ijwi ry'amerika yavuze ko aya mabwiriza yasohotse mu kwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu aje gushyira mu bikorwa itegeko ryasohotse mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu rigena imicungire y'imitungo yasizwe na beneyo madamu kagoyire yasobanuye ayo mafaranga uko aboneka hari igihe usanga nk'umuntu agahunga akagenda akayasigaho ariko wenda ntiyibuke nimero ya konti cyangwa se akanapfa wenda atabiraza umuryango abandi se wenda aka- agapfa ariko agasiga abana batoya abana bato ntibabimenye twagiye rero tugira ibibazo by'uko bamwe babimenyaga nko mu miryango ugasanga ari ibintu byo gutangira kuyarwanira no kwiba birumvikana ko banki igize imana ikabona abantu barangaye ntabwo yayatanga igihe twagiye kubareba mu mikorere yabo turareba ese aya mafaranga ko amaze igihe ese ko batayohereje ibyo bisaba ko tubikurikirana uyu muyobozi avuga ko nubwo mu rwanda hagiyeho itegeko rigenga imicungire y'umutungo wasizwe na bene yo ariko banki yari isanzwe ibika amafaranga yabaga yarasizwe na bene yo kagoyira akavuga ko aya mabwiriza banki nkuru y'igihugu yari isanzwe ifite agiye guhuzwa n'itegeko rishya ryagiyeho mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu rigamije gucunga imitungo yasizwe na bene yo ku ruhande rwa banki nkuru y'igihugu ngo ubu buryo bushya buzabafasha kubungabunga amafaranga yasizwe na bene yo mu gihe haboneka ba nyirayo bakaba bayasubizwa bibanje kunyura muri minisiteri y'ubutabera iyo hari amafaranga amaze igihe kuri konti adakoreshwa ko banki zigomba kuyohereza muri beneri ibyo byari bisanzwe ariko no tukanabihuza na ririya tegeko ryerekeye ibintu bidafite bene byo kuko ubundi ariya mafaranga yazaga muri beneri akaguma ahangaha noneho uwayashaka akaba yaza kuyafata muri beneri ariko ubu ngubu ko haje itegeko urundi rwego rureba abadafite bene byo noneho ibyo ngibyo bizajya bikorwa ntabwo urwo rwego icyo ni cyo gishya kikirimo Eh, byajyaga bidutera ibibazo byadutera ibibazo kuko twagiye tubona ko hari abantu bazaga yenda bitwikira bafite impapuro zitari zo eh, ugasanga kubikurikirana hamwe n'inshingano za beneri ntabwo byoroshye banki nkuru y'igihugu ivuga ko izagenera ibihano bikomeye ba nyir'amabanki batazubahiriza gutanga ayo mafaranga adafite bene yo ngo abikwe muri beneri iri tegeko rirareba amabanki n'ibigo by'imari ariko noneho ngo rirareba n'ababitsa bifashishije uburyo bw'ikoranabuhanga bwana nsengiyumva bernard ni umunyamategeko muri banki nkuru y'igihugu cyane cyane tuvuge ayo mafaranga ari kuri telefone amafaranga ari kuri telefone kuri mobayiro mani hari uburyo umuntu ayashyiraho akazibagirwa ko yanashyizeho icyo kibazo rero cyavugaga ugasanga kuri kuri kuri za telefone hari amafaranga menshi kandi nayo amaze icyo gihe iri tegeko ayo mabwiriza rero nayo arimo kuza kureba ayo mafaranga yashyizwe kuri za telefone ba nyirayo ntibaze ntibayafate cyangwa se ayashyize wese akaba nk'uwuyabitseho kuyabikaho ariko bisaba nanone kuyakoresha banki nkuru y'u rwanda ivuga ko izajya ibika aya mafaranga akazajya asubizwa nyirayo mu gihe yabonetse byemejwe na minisiteri y'ubutabera ariko aya mafaranga azajya asubizwa hakuweho icumi ku ijana ajya mu isanduku ya leta kugeza mu mpera z'ukwezi kwa cumi na kabiri umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatandatu banki nkuru y'igihugu ivuga ko yari ibitse amafaranga asaga miliyari ebyiri n'igice yasizwe na beneyo asumuta kaboyi ijwi ry'amerika i kigali
uruhagarara nahumiwe mbega mana yanjye ibi bintu tuzobikura agatwi imbere
ukwikekana ehe mwishywaje tugasamara baradufyeta twese
banirumve ko unje kwiswa mu bitanda ishwi data wanjye ntibizohave bimpitana ishwi da
abubahuka guhagararira ineza twese biraturaba eh tureke ibintu bihangane tubona byongera ntisinye abandi bahisemo urukundo sheri wanje urukundo ngukunda ruruta byose ibyo ukora umusereko nanjye nkaba umurengero mafu
ni igikino muri kirukuri ku ijwi rya amerika iminsi yose ya gatanu isaha cumi na zibiri n'iminota cumi z'umugoroba umviriza biyage n'abandi
radiyo ijwi ry'amerika i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda ibibazo bya politiki byabaye mu burundi kuva mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu byatumye hari abanyagihugu bata ingo zabo ijwi ry'amerika ryasuye bamwe muri abo banyagihugu batuye muri site ya karurama ya gatatu ni mu ntara ya cibitoki umunyamakuru wacu diane donse yaduteguriye iyi nkuru ubuzima bwo kuba mu buhungiro imyaka myinshi bwatumye abanyagihugu bo muri site ya karurama ya gatatu batakaza amamuko yabo ibyo byavuye ahanini ko bamwe babuvukiyemo abandi bahunga bakiri abana bato ibintu byunyuwe nuko benshi muri bo bahungutse ari imfubyi ntibarandekura simoni w'imyaka mirongo ine n'ine avuga yuko urupfu rw'umubyeyi wiwe rwatumye atamenya neza amamuko y'ababyeyi biwe kugira ngo ashobore kumenya aho amatongo yabo aherereye jewe ndi umuntu yahungutse mu bahungutse naje abanyamurenge bariko baturasa mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'indwi tuva muri kongo mu gwenena duhungutse rero duhungukira mu rugombo iyo batubajije naho ku kibazo kijanye n'amatongo canke amaparasera dusanga ataho twavukiye none nka papa nk'akarorero iwanje yari umujandarume ngaha mu cibitoke baramurasa irindwi na kabiri hanyuma mama kampa inkuru zivuga yuko baca bamwirukana mu ikambi kandi atatongo yari afise ni ukuvuga yajya leta akaryama muri leta zamvuze kahise kiwanje ariko kazoza kugeza ubu rero ndiko ndayerera nsaba leta ahantu noba none ntiyapfutse iyavuka ntimwari muzi yavuka papa wawe aho hantu bavuga ngo ni igitega mugabo nkaje sinari bwigere mponyora yuko nkaje ndumuherereze muri bene wacu ku ruhande rw'abagifise abavyeyi nka ndayishimiye Emmanueline w'imyaka mirongo ibiri n'ine avuga ko yavukiye mu buhungiro mu gihugu ca Republika iharanira demokrasi ya Kongo atwiganira uko se yamwishuye amubajije itonga avukako papa jenda imubajaje ambwira ngo nawo ngo yagiye aca ubwenge ngabona so yarapfuye ngo bahunganye na papa we ngo acamuta mu ikambi ngo nawe arakura aba uko nyene ari imfubyi uko nyene agarutse ntiyashoboye kumenya yashikira rero majambo make oya ntiyamenye iyo yavukiye yashyitse nyine ayerera uko nyine avuga ati ngiye mu gihugu cy'u Burundi gusa cy'amavukiro ntiyarazana agiye guhitira none wowe nk'abana bawe nawe uno munsi kuvuga yuko utazi neza nawe amamuko yawe mu bijyanye n'amatongo abana bawe bobo bizogenda gute uri kubaronderera gute ko mbona ufise urubyaro nta kuntu ndi ko ndabarondera kuko simbona ahantu ndi ko ndabarondera yewe nabo bati ndaronka n'aho ndi maca nk'incirasiyo mvuga ati ndarusa ngenda guca amahera nogura agaparasera umwana inkurikizi z'ubu buzima ni ukubaho basega haba ku bakuze cyo kimwe no ku bana ngendana nayo erize ni umwana yiga mu mwaka wa gatatu w'amashuri y'intango atubwira ko asohotse ishuri acaja gusega nari ku ishuri icafata akagunira enda gusega byo turarira ubisega he aha mu mihana kuri siti cyangwa iyo mu misozi none uhora ubironka uronka ibingana gute hari igihe ndonka naho tubura iyo mubuze bica bigenda gute iyo tubuze turarara inzara mama nawe aba ari hehe mama hari igihe agenda kurondera akazi a- akabuze ryo ryo rya ryo ruseze ntimurima mama wawe ntarima oya ariko imirima baduhaye nubwo aba bana bavuga ko basega bakaronka bamwe baravuga ko bahura n'ingorane zitandukanye bagahakwa kuhasiga ubuzima aha ni mu gihe bishika bagakubitwa n'abo mu mihana bagiye gusegamwo cyangwa bakagwana hagati yabo nk'uko babivuga bamwe mu babyeyi babo bariyemerera ko aribo babarungika gusega impereye iwanjye abana b'iwanjye nibo bajya gusega batagiye gusega sindo nk'iconge natwe turabarungika kweri kwanga kuyiba kuko eh, turaraba ukuntu iyo bafashe igisuma bagikubita no mu mpimbe kikajayo ako ngo barungika kuyiba tutuba tubarungika gusega intandaro y'uku gusega aba banyagihugu bavuga ko ari ukubura amatongo yo kurimamwo inyuma yo guhunguka kwabo iryo kena ry'amatongo kandi bavuga ko ryasongerewe isibe no kubura aho baca ingero bivuye ku ruzuba rwahitiye rwaka rugashira mu nzara n'abari bafise aho barima ku bijyanye no kuronswa amatongo yabo bwite musitaneri wa komine rugombo kaderi beatrice avuga ko ari ikibazo kigoye kuko komine iyakenye na cyane cyane ko bose batavuka muri iyo komine ikibazo cy'amatongo ni ingorane kuko ntidushobora kuronka aho dukura amatongo abo benshi bameze uko ni abantu bagiye barava mu zindi ntara iyaba byari bikunze ngo basubire mu ntara bagiye baravamo hanyuma ibyo bibazo bigatorerwa umuti kumbure mu ntara bagiye baravamo abanyagihugu bo muri site ya karurama ya gatatu bagizwe n'abahutu abatutsi n'abatwa bamwe bavuga ko bahegeranirijwe n'abajeje intwaro bavuye mu bihugu bitandukanye bari barahungiyemwo abandi ko bahaje kubera ari ba ntahonikora mu ntara ya kibitoke diane ndonse ijwi rya amerika
radiyo ijwi ry'amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turi hafi gusoza ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha mbere yaho ariko reka tubabwire muri make amakuru twabagejejeho mu mu bwiru bukomeye ku gicamunsi cyo kuri uyu wa mbere leta y'u rwanda yagejeje umugogo w'umwami kigero wa gatanu ndahindurwa mu rwanda ni nyuma y'iminsi ine gusa umucamanza yanzuye wo muri leta ya virginia yanzuye ko umugogo w'umwami ugomba gutabarizwa imwima i nyanza aho yimikiwe umujyanama wari umujyanama wa kigeri wa gatanu ndahindurwa umu- ki- umwami witabye imana ah, boniface benzinge yatangarije ijwi ry'amerika ko nyuma y'itanga ry'umwami kigeri himitswe undi mwami yuhi wa gatandatu emmanuel bushayije uburusiya burahakana ibyo abashinzwe iperereza b'amerika bavuga ko bwivanze mu matora ya perezida kugira ngo donald trump abashe gutorerwa manda y'imyaka ine yo kubo- kuyobora leta zunze ubumwe za amerika ubwato bw'abasirikare b'amerika bwazo- bazobereye kurwanira mu mazi bwarashe gatatu buburira amato ya irani hafi y'ikigobe cya perse nk'uko bitangazwa n'abategetsi bashinzwe ingabo b'amerika uwo munya- umunyamerika uyoboye ingabo z'amerika muri afganisitani yakoze uruzinduko rudasanzwe hajya mu ntara y'amajyaruguru ya waziristan umupaka w'igihugu gituranye cya pakisitani kugeza vuba aha iyo ntara yagiye yamaganirwa ko ari indiri y'ibitero by'iterabwoba ku isi naho muri nigeria urubanza rw'umuyobozi w'intara yitandukanije ya biafra nandi kanu ruzasubukurwa ejo kuwa kabiri cyakora umucamanza yategetse ko ruzakomeza mu ibanga ibyo eh, ibyo byarushijeho rero kutavugwaho rumwe intambara yo kwitandukanya ya biafra kuri nigeria tubibutse ko yatangiye ku itariki ya gatandatu y'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itandatu na karindwi ikarangira ku itariki ya cumi na gatanu y'ukwezi kwa mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda na mirongo irindwi nshuti rero twari kumwe ibiganiro by'ijwi ry'amerika naha bihumurije ku buhanga bw'ibyuma hari enjeniyeri shadrack eh, Sa- eh, franklin wadufashije rero kubagezaho ibiganiro afatanije na fatuma karara arimase kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimiye mwese rero kuba mwateze amatwi no kuba mwatwakiriye iwanyu mbashimiye mwese rero eh, u- uburyo mukurikira radiyo ijwi ry'amerika mugire amahoro y'imana mugire kandi ijoro ryiza ibiganiro by'ijwi ry'amerika birakomeje
This program has come to you from the Voice of America, Washington.